Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo co kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabategurire kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona ejo n'amatora mu Burundi nshuti zacu mwotubwira uko mubona ayo matora ico muhiteze ko n'impungenge mwoba mufise aho muherereye kuri uyu wa gatatu abarundi bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu abakurikiranira hafi aya matora batanga impanuro ku mukandida azotorwa imyaka ya mirongo itandatu harabaye amatora yo kwikukira imyaka ya mirongo icyenda haba amatora ya demokarasi ubu naho nibaza yuko dukeneye gushyira imbere imigambi myiza y'iterambere uravye aho bari iterambere ryabo ntirihagije ubukene burabugarije inzara ibiki uwo ni professor pacifique manirakiza umwarimu mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya ottawa mu gihugu ca canada nyamugigima idasanzwe yahitanye abantu bane abandi mirongo irindwi na batatu barakomereka mu bumanuko bw'ubushinwa inzego zijejwe gutabara ziracarondera abo irengero ryabo ritazwi icegera ca perezida wa sudani yo mu bumanuko riak mashar n'umutambukanyi wiwe basanganye umugera wa korona idoniro ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi nyamugigima idasanzwe yahitanye abantu bane abandi mirongo ibiri na batatu barakomereka mu bumanuko bw'ubushinwa inzego zijejwe gutabara ziracarondera abo irengero ryabo ritazwi jofre mutagoma dufitiye ibindi kuri nkuru abahanga mu byerekeye imitingito mu kigo cy'ubushinwa gishinzwe ubumenyi bw'isi n'indi mibumbe yo mu isanzure baravuga ko uyu mushitsi wapimaga gatanu ku gipimo mpuzamahanga kigaragaza ingufu z'umushitsi kizwi nka Richter scale wabaye mu gace ka Kiaogia kari mu ntara ya Yunnan mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'ubushinwa ibiro ntaramakuru by'icyo gihugu shinwa byatangaje kuri uyu wa kabiri ko ubutegetsi bwohereje amatsinda y'abatabazi harimo n'abazimya umuriro muri cumi n'itandatu mu bikorwa by'ubutabazi igihugu cy'ubushinwa gikunze kwibasirwa n'imishitsi cyane cyane mu karere k'imisozi ko mu majyepfo ashyira uburengerazuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani umutingito wabaye mu ntara ya sichuan wahitanye abagera ku bihumbi mirongo cyenda urakoze jofre kuri iyo nkuru icuka kibi kirabandanya hagati y'abanyagihugu n'igipolisi mu gihugu ca shiri kubera kutaronswa ibifungurwa muri ibi bihe bidasanzwe by'ikiza ca korona oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru igipolisi cya Chile cyateye amazi yo komora abantu bariko baragira imyiyerekano mu kigwati cabana honikora mu gisagara ca Santiago ni nyuma y'umunsi umwe habaye imyiyerekano y'abasaba guhabwa imfungurwa kubera ingingo ya leta y'ibihe bidasanzwe barimwo igamije kugabanya iyandukizanya ry'ikiza ca korona iryo tana mu mitwe ribaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu inyuma y'umunsi umwe umukuru w'igihugu Sebastiano Pinera atangaje kuri televiziyo y'igihugu yuko hagiye gutangura umugambi wo gufashisha bantahonikora imizigo y'imfungurwa n'ibindi bintu vya nkenerwa bigizwe n'imizigo y'imiliyoni zibiri n'ibice bitanu ingingo ya leta yo kuja mu bihe bidasanzwe yagize ingaruka zitoroheye abantu bakenye muri ico gihugu kubera vyatumye batabasha kuja guca amafaranga yo kwifashisha buri munsi nk'uko bisanzwe ubushikiranganji bwa Chili bujejwe amagara y'abantu butangaza ko hari abagwayi b'umugera wa korona barenga ibihumbi mirongo ine na bitandatu muri ico gihugu muri bo amajana ane na mirongo indwi n'umunani bakaba bamaze kwitaba imana turagushimiye oriyane icegera ca perezida wa sudani yo mu bumanuko riak mashar n'umutambukanyi wiwe basanganywe umugera wa korona yatangajwe ku munsi wa mbere n'ibiro vya riak mashar igitigiri kitari gito c'abakozi bo mu biro vyiwe n'abajejwe kumukingira nabo nyene basanganywe uwo mugera riak mashar yatangaje kuri televiziyo ko azokwikumira mu kiringo c'imisi cumi n'ine imuhiriwe gushika ubu sudani yo mu bumanuko imaze kwemeza abantu amajana atatu na mirongo ine n'indwi bafise umugera wa korona hamwe n'abantu batandatu bamaze guhitanwa n'uwo mugera mu ndwi iheze abategetsi b'ico gihugu batangaje ko hibonekeje abantu banduye umugera wa korona mw'ikandi iri hanze y'umugwa mukuru juba ivyo vyarateye amakenga ku bajejwe gutabara k'umugera wa korona ushobora gusinzikaza bikomeye iyo kambi irimwo abantu benshi cane james reynolds ibiro vy'ishirahamwe rijejwe gutabara committee of the red cross muri sudani yo mu mpanuko avuga ko hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu zabo baba muri iyo kambi tangaje ko bitoroshe kubahiriza ingingo zo kwikingira kwandura umugera wa korona nko kutegerana no gukaraba iminwe muri iyo kambi ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tubafitiye uyu munsi ashimikira ku matora mu burundi mu burundi umunsi umwe imbere y'amatora ya perezida ay'abadepite n'abajanama b'amakomine ubushikiranganji bujejwe umutekano bwagiriza umugambi snl na iprona kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika eroje wirikaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere umushikiranganji w'umutekano Leng Yome Bunyoni yemeje ko muri rusange imyiyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize ariko anadondagura abishwe abakomeretse n'abafunzwe hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD mirongo ine n'icyenda nabo barakomereka haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNR cumi na batatu nabo barakomereka abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku ijana na mirongo inani na zitandatu mu bagirizwa ubwo bubisha ubwo bubisha mugabo ishyirahamwe ry'igiteka rikorera mu buhungiro risanga bwagirizwa atari bo anshaka niko yagize yabibwira ijwi rya amerika amaze kumva ijambo rya generale bunyoni kuri radiyo na televiziyo by'igihugu igiteramo kenga mu vyegeranyo ry'igiteka rifise biratwereka ko abantu ijana na mirongo ine na batandatu bahagaritswe ijana na mirongo ine na batatu ari ab'umugambwe senere n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo ugaca ubona ko vyose mirongo icenda n'icenda kw'ijana bavyegetse kuri uwo mugambwe seneri twari twiteze bamwe bamwe umuntu yiyumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma y'uko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo ubu kubera iyo mvugo umushikiranganji yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyene ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye vyumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora baje gutora igipolisi kirabakebura ubushikiranganji bw'umutekano buragabishije uwo wese wese arotahungabanya umutekano muri rusange na cane cane igikorwa c'amatora ahambaye ku gihugu c'uburundi n'abarundi inyamiramabi n'abo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uwuzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahariko harabera igikorwa c'amatora hisunzwe ingingo ya mirongo mirongo itanu na kane y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi y'ahariko harabera amatora uwutora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi ababibwirwa hanini bwana bunyoni ntabahaga amatama ubushikiranganji burakebuye abenegihugu na cane cane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa c'iharurwa ry'amajwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego uwo mutego umukandida wa UPRONA asanzwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yemeza ko ata n'umwe yawukwegeyemwo Gaston Sindimwo yavyiganije ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye nashaka kumenyesha ipolisi Uburundi n'amakungu yuko umugambwe w'abadasigana na UPRONA atana rimwe uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane abadasigana kugumuka kubera nta mpamvu n'imwe yoza ituma abadasigana bagumuka nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu nibakubitira agatima mpembero iyo tuvuye n'aho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana umugambo w'abadasigana iporona ntuzogumuka ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazokwita umudasigana uwo wese azotera akajagari ntazokwiyitirira umugabo udasigana yiporona ariko bwana sindimo amakenga yo n'ubu ntayashira ku bijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye uko vyagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye twabibonye twabibonye twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu mabiro de vote atamwumvikano baye mu masesi nta nama inama yabaye bakorotse babona lisite ije gutyo nyene babifata uko nyene ku nguvu ivyo ni vya mbere vyarabaye turabirize ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga agatangira ku telefone aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri seni akabwira abantu yuko amvelope zahora zibikwa mu ibanga bita sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnelle zikabanza guca ahandi ivyo vyose biratera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasavye yuko seni itubwira urutonde rw'abayaronse kugira tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwe atwereka n'aho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko uno munsi turabona amakarita umwe afite amakarita atatu ane atanu azotora gatanu gatandatu indwi umunani icyenda cumi abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye bimwe bya prokirasi amatora yo kuri uyu wa gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make n'ay'abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kuvyara imvururu abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda agasotoro perezida nkurunziza nawe agiye ko umukuru w'igihugu wa mbere ashobora kubisikanya n'umusubiriye hatabanje guhirika ubutegetsi canke ngo habe amasezerano n'ubacemerera abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azoba meza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu c'uburundi eroje urikaneza ijwi rya amerika turagushimiye eloge tukivuga ku bijyanye n'amatora mu burundi abakurikiranira hafi ibibera mu burundi basaba uzotorwa kuyobora icyo gihugu kuzoshira imbere inyungu z'abanyagihugu bose baharanira iterambere kuri bose mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema profesor pacifique manirakiza yigisha mu ishami ry'amategeko kuri kaminuza ya otawa muri canada avuga ko naho ayo matora abaye mu bihe bidasanzwe abarundi bayiteze ko byinshi ano matora hariho abantu benshi eh, batayemera hari n'abatayashaka ahanini uha- ufatiye ku mvo za kovide imvo nyinshi zijyanye n'uko hari impunzi zikiri hanze hakaba ni- n'abandi bavuga batari izindi ngorane zari zikwiye gutorerwa umuti mbere y'uko ayo matora aba ariko ubuye kubona kampanye abantu bose urabona ko bayishimiye hari n'abamaze mbere ku- kwerekana n'aho bahagaze eh, uravye uwo bifuza ko ariwe yotorwa ngo atware igihugu ariko rero nta vyera ngo de uravye muri iyo kampanye harabaye ibintu umuntu yonegura bitagenze neza ikicaniro cye nonegura ni nk'imishamirano yagiye aba hagati y'aba y'urwaruka rushigikiye cane cane imigambwe ibiri iri kw'isonga y'iyindi iyo nayo ikaba ari umugambwe SNL eh, n'umugambwe eh, CNDD eh, CNDD FDD kandi iyo mishamirano rero yara- yara- yarafite n'aho haba abantu basiga bahasiga ubuzima Eh, ivyo bikaba bibabaje cane kandi ikindi abantu bagiye bare- bagiye ka- kandi ki- gifise gifise ifatiro gifise ishingiro abantu bagiye baranegura ni eh, n'umugwi umugwi ujejwe ujejwe gutunganya ah, gutunganya no guhagarikira ajya amatora hariho ibintu bimwe bimwe utabayemwo eh, utakoreye ahabona utagize ivyo nokwita transparence eh, nko mu ku- mu kugena azohagarikira amatora ah, mu gutanga amakarata y'amatora ivyo ni ibintu abahiganwa bagiye baridogera nizere yuko ejo ejo urubanza nyamukuru ah, ruzogenda neza bazovyifatamwo neza hama baga- ah, bagatunganiriza bose warugarutse uh, kuri izo mpungenge uh, cyane cyane bivuye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora nanone aya matora agiye kuba mu gihe uh, nta ndorerezi mpuzamahanga zizaba ziyarimo ese ibyo ntibizatuma haba inenge uh, haba mu bizaba mu matora ateganyijwe ku munsi w'ejo mu miciranga y'amatora ah, hirya no hino hari ab'indorerezi indorerezi zije zi- zije zi- eh, zivuye hanze canke ah, ari izo mu gihugu zika- zikagenda zikaraba ah, ukuntu amatora yatunge- ya- yatunganijwe ukuntu amatora ariko aragenda ku buryo abo ari bo baca batanga ico nico nokwita ah, témoignage ubuhamya mu ki- mu kinyarwanda ko ibintu ibintu byagenze neza urundi rero muri iki gihe hariho indorerezi zimwe zimwe za- zagenywe zivuye eh, zivuye mu burundi n'izivuye ngo mu- mu karere zo hanze ntizari zemerewe kuza kandi muri iki gihe du- dukikijwe na ino ndwara y'umugero wa korona eh, ngira ngo ijyanye no kuborohera ko baza baza- baza guhagarikira ayo matora kubera uburyo bwo kwiyunguruza ata- atabwo icyo umuntu yohanga amaso ni uko ah, n'abo batowe abo abo bemerewe guhagararira amatora b'abarundi cyangwa bo mu karere bafatwa ibyo babonye ntibatu- badahengamye bata- badahengamiye aha cyangwa hirya ahandi profeseri manirakiza aya matora nanone uh, abaye mu burundi mu gihe uh, umukuru w'igihugu atari ku rupapuro rw'itora uh, ibyo ngibyo nk'umurundi nk'umuntu ukurikirana hafi uh, ibya politike muri icyo gihugu bivuze iki kuri politike y'uburundi ibintu binezereje cyane urazi ko hari hari habaye n'abantu batazizera yuko perezida nkurunziza azo- azotanga hirya kibanza bagafatira ku bintu bimwe bimwe byagiye bya- bya- bimwe bimwe byagiye biragaragara ah, nko gutora kwifashisha n'ibindi mugabo ah, nk'uko yari yabivuze ni wenyine yari yabisezeraniye abarundi kubona yarabishyize mu ngiro ni ikintu ni ikintu cyiza cyane ikintu cyerekana yuko demokarasi igiye gufata indi ntambwe mu burundi porofeseri uh, manirakiza mu gusoza uh, wakomoje uh, ku bijyanye n'uko abarundi barushe abarundi bakeneye amahoro muri ibi bihe byiza ku mukuru w'igihugu uzaba utowe nyuma y'amatora yo kuri uyu wa gatatu icyo wifuza kubona cya mbere ni iki mu myaka ya mirongo itandatu harabaye amatora yo kwikukira mu myaka ya mirongo icyenda habaye amatora ya demokarasi ubu naho nibaza yuko dukeneye gushyira imbere imigambi myiza y'iterambere uravye aho bari iterambere ryabo ntirihagije ubukene burabugarije inzara ibiki ku buryo rero umuntu azotorwa ico umuntu yomusaba ico kwihutira gushyira imbere imigambi y'iterambere uzotorwa ico gihe ico nomusaba kuba kuba gufata ijya migambi yose myiza myiza uwayitanzwe ari we wese akayegeranya akayishyira akayishyira mu ngiro ku meza ku meza y'abarundi ikindi cya nyuma nosaba kuba ko uzotorwa ejo yosoma neza yosoma neza ubutumwa abarundi batanze muri ino kampani urabona yuko hariho ikintu kigaragaza ko bashaka ko ibintu bihinduka naho hotinda uvuye mu mugambwe usanzwe uri ku butegetsi nibaza yuko hari ingendo ategerezwa guhinduka agashyira mu ngiro iyo migambi y'iterambere nk'uko nabivuze Profeseri Pacifique Manirakiza umwarimu muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada nagira ngo ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane rero turabandanya tuvuga ku byerekeye amatora mu Burundi aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zisaba umugwi ujejwe guhagarikira amatora mu Burundi kutazohengama kugira ntihazobe ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mugenzi wacu james joven yanyarukiye mu ikambi ya nduta avugana na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi ego bukera amatora azoba mu burundi twebwe icyo tubona cya mbere tuzoyakira neza tuzoyakira neza gute kuko nako turifuza ihinduka kuko igiye kuraba nk'umugambwe kumbura wari ku butegetsi ni umugambwe urumva watwariye twavuga ko watwariye watwariye uruhande rumwe muri rusange watwariye uruhande rumwe twifuza rero yuko ku banyagihugu cyane cyane bazaba bari mu burundi bafite uburenganzira bwo gutora ko botora imigabo n'imigambi myiza kugira ngo mu burundi kumbura habe hinduka na cyane cyane ntibatore bahengamiye ni ukuvuga twe nk'impunzi turiteze kwakira ibizaba bivuye mu matora tuzovyakira neza bivanye bazoba batoye bazoba batoye neza ni ukuvuga nk'abari mu gihugu bobo basanzwe bumvise imigambi imigabo n'imigambi y'umwe wese mu bantu biyamamaje natwe turi mpunzi ntidushobora gutahura ngo uwo bazoshira imbere ninde ariko gusa bivanye n'imigambi yasize imbere nk'abanyagihugu nibo bakwiye kuzoca urubanza kugira ngo natwe turi nk'impunzi dutahe uburundi bugiyemo amahoro murakoze nogeye nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibivuye mu matora mu gihe ata abantu bohengama na cyane cyane abarongoye seni na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi ntibagire ibyo bahengamirako ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamire ahandi kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza abantu bose babishime hanyuma tubiteguriye kuvyakira neza icyo twoshima kwanza ni uko amatora icyo twasaba yogenda neza kubera abo bantu baba bari mu gihugu tweburazi ko turi mu makambi abari mu gihugu icyiza bohagarara neza bakaraba ukumwe na hariya bomaza bakaraba umuntu afise integuro nziza imbere y'abanyagihugu iraza dutware neza nk'uko rimwe yatwara abantu ni ukuvuga jewe ibiza bivuye muri ayo matora nifuza ko amatora yogenda neza kugira ngo nka twebwe nk'impunzi tugire gute turabe ko twotaha mugabo amakenga dufise ni uko twumva hari imiharano myinshi cyane iri mu gihugu cy'u Burundi rero ntituzi ingene bizogenda ariko twasaba bijejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo bize bigende neza batore umuntu afise imigambi yumvikana bo mu gihugu barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza mugabo bakwiye gutora imigambi ifise akamaro izomarira abanyagihugu ibintu vyiza izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza atawangya wangura atari uwo baheze inyuma canke ngo bavuge ngo we ntituvuga rumwe ngo turakwishe canke ngo turakugiriye nabi bakwiye gutora imigambi irashe bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tukiyumvemwo na twebwe impunzi twiyumvemwo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu ntibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene mu nzara abarundi bakwiye gutora bitonze bagatora n'umutekano bagatora umuntu azobashyitsa ku iterambere n'amahoro meza hanyuma tukaca twifuza ko atanumwe yofatwa nabi ngo ni uko kumbure ngo yari eh, uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi tugasaba ko botwara neza kumbure ibizova mu matora kuri tuzovya cyaneza ariko turafise impungenge kuko ugiye kumviriza amakuru avugwa hirya no hino ni uko ayo matora ari amatora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba n'amatora azoba abaye atabahagarikizi mvamakungu azoba bahari kuri ibyo gihe nka twebwe nk'impunzi rero biratugora ugiye twizere ko ibizova mu matora bizoba ari nyakuri ni ukuvuga impungenge mfise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushyirwa imbere n'abanyagihugu ni ukuvuga kuvuga hajya seni si y'umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara ushinga ntahe kugira ngo itangaze ibizoba bivuye mu matora by'ukuri ntihengamire kuri uyu canke nkuriya ni ukuri izo mpungenge nizo mfise ariko mu gihe seni yoba ikoze ivyo eh, ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi vyo tunezera cane ni ukuvuga abanyagihugu icyo nobahanura ni ukuvuga ba- abayamamaje barabazi abiteze ko babotorwa barabazi eh, bari bakwiye kutora aba neza kugira ngo baze batore eh, umutegetsi eh, wicunza n'ijambo ashobora gutwara eh, igihugu neza na cyane cyane eh, kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi bose barayigishije barayumvise eh, turabye nk'uwarasanzwe arongoye igihugu muri ibi bihe birenganye mu myaka iheze ni ukuvuga eh, ntacyo tubona tumariye nka twebwe nk'impunzi Ne- ni nacyo gituma twagomba ko bo- ko bahinduka hanyuma bagatora umugabo wicunze n'ijambo batarabyigikenya abazabahagarikiye ibyo bita eh, amabiro do vote benshi usanga ari abantu bava mu mugambwe umwe mw'icyo gihe rero kugira benshi bizigire aho dufise impungenge naho benshi bizigire ko ibivuye mu matora bizoba ari ivy'ukuri bizotugora cyane bi- bica bigora abantu benshi kuvyemera ariko twebwe tubona ko twosaba kandi n'abari mu burundi ko buri muntu yoshiraho intahe ishize akemera ibizoba bivuye mu matora kugira igihugu cy'u burundi kigende neza uhagarikiye rero eh, umugwi ujejwe eh, amatora ari we seni twosaba ko yeri kuyoba umugabo umugabo ashiraho intahe ishize uwatsinze agatangazwa kugira kumbure dukureho vya bintu vyo kuvuga ngo nibwe ubundi ngo vyagenze gut- gutya kugira kajya kantu ko kuvuga ko umuntu yibwe gahere ni ukuvuga icya mbere cyo yo- yokwisunga ni uko atabye kuvuga yuko ngo azohengamira ku mugambwe umwe abone yuko umurundi uwo ari we wese azoba atsinze kugira ngo atware uwo ari we wese ni ukuvuga eh, uwo muperezida kubera birakunze gushika ugasanga perezida mu gihe aba atsinze bivanye n'umugambwe kanaka yarimwo akaca agomba gutwara ahengamiye uwo mugambwe ariko icyo mbona ni uko amaze kuba atowe azotware umurundi uwo ari we wese nk'akarore nka twebwe turi no mu buhungiro bizotworohera cyane kuca dusubira kwitahira mu gihugu cyacu cy'amavukiro akaba umugabo eh, w'ijuna n'ijambo atacagura eh, ataraba nkunzi ataraba ku ku ruko bacaye ku butoni eh, araba umuntu azoserukira abarundi neza kandi akabakorera neza ibyo bashaka kandi akitaho n'impunzi kugira ngo natwe dushobore gusubira mu gihugu cyacu cyatwibarutse na cyane cyane twifuza ko uburundi butosubikwa injyane cyangwa ngo bubemwo eh, intambara twifuza ko hoba amahoro bagatora umuntu ashobora kugarukana amahoro eh, hanyuma impunzi tukisubira mu gihugu cyacu cyatwibarutse jewe nsaba uzobatowe ko yoba umuntu mushingantahe w'ijambo akaba nka kumwe ndadaye yavuga ati hatsinze abarundi bose ntihatsinze umugambwe ntaba umuntu azotorwa akaca yegamira umugambwe wiwe akaca akora ibyo akora byose abikorera umugambwe aho yobikoreye igihugu kuko tumaze kubibona kenshi abantu begamira ku migambwe baca batuma igihugu cyononekara tumusabye yuko yokora ibintu byiza hanyuma uburundi bukabamwo amahoro aho batavuga rumwe bakicara hamwe bagakora ibintu byiza kugira ngo ejo n'impunzi na twebwe dushobore gutaha mu gihugu cy'amavukiro twigina tuvuga tuti ehera aba nabo batavuga rumwe bariko baravuga rumwe bakora neza basangiye igihugu ntihabe uwo baheze inyuma je nk'impunzi ni ikintu wose na cyane cyane akirukira igi- igihugu akirukira ubwa mbere injyane gukemura injyane eh, zabaye mu burundi kuko cyane cyane zihagarara ku, ku migambwe abatavuga rumwe ugasanga umugambwe uri ku butegetsi ntugomba gusangira ijambo n'abantu n'abo batari mu mugambwe saba rero ko uwo batowe wese yaba uvuye mu mugambwe uri ku butegetsi yaba yo bari uvuye mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi umuperezida yotogwa ko yohagararira abanyagihugu bose kumbura agakemura ikibazo c'injyane z'amazuba mu burundi kikaba igihugu kizira impunzi kikaba igihugu n'abahunze bashobora kwiyumvira gutaha atari kuvuga ngo jewe sinoja mu burundi kubera kanaka kubera kanaka kubera umugwi kanaka twe tubona rero hamwe iyo twarira bose ko ivyo bivuye mu matora vraiment ntaworeka kuvyemera tuzovyemera ariko reka turindire kuko igihugu c'u Burundi kiragoye kiragoye kuko hari ibindi vyinshi usanga vyinyegeje inyuma murakoze cyane icyo nabasaba nk'uzogira itombora agatorwa namusaba ko icyo yokora ko azoba umwizero w'abarundi bose kandi agisize ku ruhande bose akabakorera bose atarabye nkunzi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu burundi tuze mu rwanda aho inama ya leta y'u rwanda ejo yongeye gufata ingingo zorohereza abanyagihugu kwitaho ibikorwa byabo ari nako bakora ibishoboka birinda virusi ya korona ni inkuru dushikirizwa na asumta kaboyi ari kigali ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu leta yari yafashe icyemezo cyo kurekura bimwe mu bikorwa by'abikorera nyuma y'ukwezi n'igice ubuzima busa nk'ubwahagaze mu gihugu guverinoma yari yatanze isuzume niba nta bindi bikorwa byarekurwa iminsi yari irangiye kuri uyu wa mbere mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere abacuruza utubari ndetse n'abatwara za moto bari ku isonga mu bari bategereje kumenya imyanzuro y'inama y'abaminisitiri abasakiwe ni abifuza gusezerana imbere y'amategeko abo boroherejwe basabwa gusa kutarenza abantu cumi na batanu babaherekeje naho abakora cyangwa abagenda nijoro amasaha batahira yavuye saa mbiri z'ijoro ashyirwa saa tatu gusa benshi batunguwe n'uko ibyo bari biteze atari byo babonye uyu wavuganye n'ijwi rya amerika atwara moto mu mujyi wa kigali twari twiteze rwose ko badufungurira pe uyu munsi kuko twari twabonye bafungura amasaro de kwasiri kandi nabo baba begeranye nkatwe tumvaga ko badufungurira bakadutegeka wenda tuba twambaye udupfukamunwa wenda wenda n'umuti n'iki n'ubu ntibyari bitworoheye mbese ni kwa kundi ni kwa kundi uba wenda guhumeka neza neza kuko noneho bakakarangirizamo ntabwo aribyo twari twiteze pe ntabwo bitworoheye ntabwo bitworoheye urabona n'abadufasha n'abadufashaga n'uwo n'abandi bakubwiraga ati fata bibiri ugurira abana agasukari nawe yamaze kurambirwa ntabwo byoroshye nyine ubwo tubarindiriye ngo turebe niba tugezeho ubwo nyine tukabona barafunguye wenda tuzazanzamuka ariko inama y'abaminisitiri yatangaje ko tariki ya mbere z'ukwezi gutaha aribwo ingendo mu turere zizongera gukorwa ndetse n'abatwara abagenzi kuri za moto bagasubira mu muhanda yanongereye amasaha yo gusoza akazi mbere abantu bose basabwaga kuba bageze mu rugo saa mbiri z'ijoro bakahava saa kumi n'imwe za mu gitondo ubu isaha yo kuba abantu bavuye hanze y'ingo zabo yagejejwe isaa tatu z'ijoro nubwo hari benshi bakomeje kugaragaza ibibazo batewe no guhagarika imirimo imwe n'imwe mu rwego rwo guhangana na covid cumi n'icyenda abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko gufungura imirimo buhoro buhoro bifasha abantu gukomeza kwirinda iki cyorezo profeseri karuranga egide ni impuguke mu by'ubukungu akaba ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda ntekereza ko ku gihugu nk'u rwanda gukomeza kuko twatangiye tugenda dufungura buhoro buhoro sekiteri zizwi ukirinda umuntu guhumekera mu mugongo kuri moto kuko ashobora kuyikwirakwiza cyane cyane ko biramutse bigaragaye ko tuyiguyemo noneho ku buryo buri buri burebure dufite miliyoni cumi n'ebyiri z'abantu bo kuvura imyenda bafashwemo mirongo ine mirongo itanu ku ijana bya kositi yaba ari ndende cyane yewe ntekereza ko gufungura buhoro buhoro ari byo byiza kurusha gufungura byinshi urabona muri koreya y'epfo bari bafite disipurine bafite tekinoloji bafite iki ariko ejo bundi umuntu umwe yarayigaruriye mwana abibonye mu makuru so ni izo risike zo kugaruka tutazi prudanse ni ukuvuga ngo reka dukomeze dufungure buhoro buhoro nubwo bifite kosite nabyo ariko kosite ugereranyije n'iyo kurwara turi benshi no kuvurirwa icyarimwe cyane cyane ko abonye ko nk'ibintu bya amasipira ibintu bya respiratori barashyiramo birahenda cyane leta ivuga ko imipaka izakomeza gufunga kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu rwanda bemerewe gutaha mu rwanda ariko bagahita bashyirwa mu kato abari mu kato bazajya biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose zizabatangwaho amashuri azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka insengero zizakomeza gufungwa utubari natwo tuzakomeza gufungwa ndetse n'inama n'amateraniro rusange izi ngamba zizakomeza gukurikizwa mu gihe cy'iminsi cumi n'itanu ari nabwo hazasohoka andi mabwiriza mashya yo gukurikiza magingo aya mu rwanda harabarurwa abantu magana mirongo icyenda na barindwi banduye virusi ya korona muri bo magana abiri na batatu bamaze kuyikira asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimasikara yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwabihagarariye ni frederic nkundikije ni amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo tubashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika